ನಂಬೆರೆ ಅವನಂಬೇರೆ ನಂಬೆರೆ ಅವನಂಬೇರೆ Tetero. Tetero. Itetero.
ಇತೆತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ ಇತೆತೆರೋ
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana Noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka.
oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese.
gahene gahene Reka njye kureba ikintu arimo akora.
ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice
turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda njyewe kibusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye pe amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubujije kuzajya turya ibiryo bitaronze banatubwira ko kandi tuzajya tubanza tugakaraba intoki kandi ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu bakatugaburira ku masahane yogeje si byo nibyo rwose teta bana inshuti zacu namwe nimutubwire mama wanyu iyo afite agahinja mu nda ajya ajya kwa muganga muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe kugira isuku y'ibiryo by'umwana n'igihe umugaburira kuko bizarinda umwana indwara ziterwa n'umwanda bityo bimurinde igwingira maze akure neza uyu munsi ababyeyi batwite barashishikarizwa kwipimisha inshuro zagenwe uko ari umunani no kwita ku bimenyetso biranga umugore wasamye kandi imbaraga zigashyirwa ku gihembwe cya mbere ngaho rero mwese nimute ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
iya hana ceza ese ubwo mwaretse kurangara tugakira None se turakina ntarataraza akanya.
nyine turabe dukina iyo yohana ceza maze ntare naza dukina gato ngaho dutangire iyo yohana ceza umutwe uraceza amaboko agaceza amabuno agaceza n'amaguru agaceza iyo yohana ceza amabuno uraceza amaboko agaceza amabuno agaceza amabuno uri mu bice gahe amabunobuno amabunobuno gari gukomeza kuza amabuno kandi tugeze ku maguru amabunobuno amabunobuno
amabunobuno amabunobuno we dore ntararaje ntare banguka dukina agati niho twari dutegereje na banguka dukina agati yiwe nimurebe ukuntu ntare ari kugenda yifashe mu mugongo ntare karame gahe wabaye iki kuri kugenda wegamye wifashe no mu mugo siko mama wanjye asigaye agenda se yiwe mama wawe si yabaye none se kubera iki mama wawe agenda gutyo mama wawe yarwaye nyine yarambwiye ngo ni ukubera ko afite agahinja mu nda yiwe uravugisha ukuri iyi aragafite mu nda sha waretse tugasubirana iwanyu ukajya kutwereka agahinja kari mu nda ya mama wawe nta sha twabyuka katwereka tugakina nako mama se ko ntawe uhari none se yagiye yagiye kwa muganga kugira ngo barebe ko kakuze nzakabereka ejo atagiyeyo yego we mureke dukina agati rero ngaka ndakabatanze ndabana nawe akamwe shanga ese nanjye tukabanza tugakina niyo yohana ceza ko nsanze biryoshye iyo yohana ceza umutwe uraceza amaboko agaceza amabuno agaceza n'amaguru agaceza
agaramye wumvise ukuntu intare yaje kwiremba agenda agaramye yego disi cyusa abwira utundi tunyamaswa ko ariko mama we agenda iyo afite agahinja mu nda none se bana inshuti zacu namwe nimutubwire mwebwe iyo mama wanyu afite agahinja mu nda ajya ajya kwa muganga ababwira ko ari ukubera icyo agiye kwa muganga mama iyo agiye kwa muganga agiye kwipimisha bakamubwira aka- a- afite inda nini aba arimo akana ubundi akagenda bakamupima niko yambwiye mama iyo afite akana mu nda ajya kwa muganga akareba niba karakuze mama iyo afite akana mu nda aragenda bakamuha ibinini ibinini byo kunywa iyo mama afite akana mu nda ajya kwa muganga akana iyo kari mu nda akaba kari gutera imigeri ngo pya pya yo abana mubivuze neza rwose yego disi cyusa abana mujye musaba ababyeyi banyu mu gihe bafite agahinja mu nda bajye bajya kwa muganga kugira ngo bamenye uko gakura sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese
Itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira eho tukaganira dusangira ibitekerezo tugakina neza eho tugakina neza tukishima cyane tukanezerwa eho
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu abacaga evaga rimwe kabiri gatatu kane bana nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline nshuti zanjye muribuka ko ushize mu isomo ry'ikinyarwanda twize kwandika inyuguti ya i nkuru uyu munsi turafatanya gutahura amagambo yumvikanamo ijwi j ubu noneho nimwicare mutuze mukurikire mbabwire agakuru nabateguriye kitwa jeretirida na jorojeta bafite amajipo asa ubwo mwiteguye rero nimureke ntangire maze mwumve uko mbasomera agakuru jeretirida na jorojeta bafite amajipo asa amajipo yabo afite ibara ry'umuhondo ijipo ya jorojeta ishushanyijeho ijisho naho ijipo ya jeritirida ishushanyijeho ijeri iri joro bateguye amajipo yabo ngo bazinduke bajye gusura sekuru joriji nizere ko aka gakuru mwagakunze ngiye kubabaza ibibazo kandi munsubize ni bande bavugwa mu gakuru none se nshuti zanjye jeritirida na joriji bafite iki ijipo ya jeritirida ishushanyijeho iki ijipo ya jeritirida ishushanyijeho ijeri none se ijipo ya jorojeta ishushanyijeho iki mubisubije neza cyane none se ni ryari jeritirida na jorojeta bateguye amajipo yabo kandi biteguraga kujya he mubisubije neza cyane muri abana beza pe ubu noneho ngiye kubasubiriramo agakuru kacu nitonze mukurikire mutahure ijwi ryagiye rigaruka kenshi muriteguye jeritirida na jorojeta bafite amajipo asa amajipo yabo afite ibara ry'umuhondo ijipo ya jorojeta ishushanyijeho ijisho naho ijipo ya jeritirida ishushanyijeho ijeri iri joro bateguye amajipo yabo ngo bazinduke bajya gusura sekuru joriji nshuti zanjye ndizera ko mwese mwateze amatwi mwitonze ese murumva ijwi ryagarutse cyane ari irihe murakoze cyane ijwi ryagarutse cyane ni ja bana nshuti zanjye ndabashimiye ko mwakurikiye neza ngaho nimubwire uwo muntu mukuru muri kumwe amagambo arimo ijwi ja ari mu gakuru kacu ngiye kubasomera agace gato hanyuma mutahure amagambo arimo ijwi ja reka mbasubiriremo agace ka mbere jeritide na jorojeta bafite amajipo asa amajipo yabo afite ibara ry'umuhondo nshuti zanjye ngaho nimumbwire rero amagambo mwumvise arimo ijwi ja murakoze cyane reka noneho nsoma agace ka kabiri nako mumbwire amagambo arimo ijwi ja ijipo ya jorojeta ishushanyijeho ijisho naho ijipo ya jiritirida ishushanyijeho ijeri iri joro bateguye amajipo yabo ngo bazinduke bajya gusura sekuru joriji nshuti zanjye ngaho noneho nimumbwire amagambo mwumvise arimo ijwi ja muri aka gace ka kabiri ni byiza cyane rwose nshuti zanjye mubonye ko mu gakuru kose rero amagambo twasanzemo ijwi ja ari jeretirida jorojeta joriji ishushanyijeho ijisho ijeri ijoro n'amajipo murakoze cyane rero isomo ryacu rijyanye no gutahura ijwi ja ntaho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze gushaka amagambo abiri arimo ijwi ja muyabwire uwo muntu mukuru muri kumwe murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzave kantarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo teta kandi tubibutse ko umugani wa nyenda n'abana be warangiye uyu munsi nyogokuru aradutangira inkuru ivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe nibyo rwose bana nshuti zacu muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana karame nyogoko amakuru yanyu ni meza nyogoko mumeze neza tumeze neza nyogoko eee nuko nuko rwose ndabishimiye muribuka ko wa mugani twawushoje murawibuka yego ubu tugiye kureba inkuru inkuru ivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe eee mukurikire neza yego nyogoko ye ngo muhire na kanyana bakuze babana na nyina gusa murimo kubyumva bari batuye mu mudugudu w'amahoro se yari yarapfuye bakiri bato babagaho ubuzima buruhije kuko buri gihe basigaraga mu rugo bonyine nyina yagiye gushaka akazi abana basigara mu rugo nk'uko byari bisanzwe ngo bugorobye bategereza ko nyina ataha baraheba ngo barinde basinzira batamubonye reka tuzakomeze ubutaha sibyo Eh, tuzarebe Eh, murakoze muri abana beza
teta karame wumvise ukuntu aba bana bababaye kuko bategereje mama wabo bakamubura yego ushacyusa baraye mu nzu bonyine kuko mama wabo atatashye ntituzacike n'igice kizakurikira noneho mbere yuko dutaha tubanze turirimbane indirimbo muriteguye twatangiye Abana twoza amenyo muri mumvi la la la la la la la la la la la dukaraba intoki mbere yo kurya la la la la la la la la la la la bizatuma tugira ubuzima bwiza oh oh oh oh oh yeah yeah
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
wangiriye neza mm, nawe wangiriye neza mama kumbuye agataka wangiriye neza Mhm. Mhm.
muri kigali
ndeka rwose hige akagati ntabwo kamparurira itaka nk'uko mbishaka rwose Mm? ese wampereje ako kawe mukuru ko kakuri imbere hige ariko ntukaba umutesi kayite he? sigaho senyine ntabwo uzi ko rero nayobewe ikintu kinsenyera inzu kumbe nawe wiharagata amanywa nijoro ushaka itaka ryo kurya koko
ako se wanditse hige ureke Mm, niyo naryo se urabona narya inzu yose nkayi sigaho ariko wa mugore we sigaho hafi He? inzu yego ntiwayimara ariko urayitera ibinogo usange bishyize mu byago byo gusana kandi bitari biri muri gahunda oya humura rwose nereza ako gati senyine Tu- reba ba- reba nka ruzi imvuni zose wazigize ibinogo koko nta soni Mm, no- none se ko iyo ntariye itaka mererwa nabi ntiwaretse nkirira kuko hige nta kabuze ibi bintu urya nibyo bituma muri iyi minsi usiga uhorana isesemi ugahorana ikirungurira no kuruka bya hato na hato nyine ntakariye se namera Oya, neza a- ahubwo haguruka aho ngaho haguruka aho ngaho ntabwo wakomeza kunsenyera inzu ngo mbyemere rwose reka reka reka reka reka ndabyanze rwose hige ntubyanga se kubera ntabwo nakwiriza umunsi rwose ntariye kuri iri taka Mm, ngo mbishobore ndakura rwose oya have wenda reka mbere njye akampfumatije mu ntoki namaze guhaha irindi ndarirya hamaze gucya neza oya rwose reka yite ariko rwose uyisenyera inzu wa mugore we.
Reka yite.
abana murabanya amahoro abana rwose ni uko kubera ko mutarimo kuryana
Eh, yego yego mukamuri rwose mana yanjye reka reka reka nabarwara n'umugore se dupfa iki komera cyane mukamuri Eh.
komera cyane rwose kutuzindukiye se ni amahoro kuzindutse uza kudusuhuza sinavuga ko ari amahoro ariko kandi nta gikuba cyacitse byagenze gute urumva narinje kugusaba ngo ngurize amafaranga nigurire indagara zo guteka saa sita Eh, ya- yewe nimba ari ukutuguza se Ah, uwo mugore nakurebere niba umenya ibintu bya hano Eh, iye baba we hmm? ubu se shenye ko nkumviye ubusa koko mukamuri hmm?
ntabwo Hmm.
wabikora kayite ni ukuri rwose nta mafaranga mfite mukamuri hmm? uko ndeba uku rwose maze iminsi ndwaye kada Hmm.
wagize kandi ewe umutwe umereye nabi hmm? ikirungurira kintwika umuhogo amanywa nijoro rwose nkaruka gacika intege mbese kayite si ewe.
we aho yigira ntiyatsinze igitego karama we ngo ngo ngo iki ngo igitego ibyo se ni ibiki umva nkurikije ibimenyetso mbwira ushobora kuba utwite ngo ngo iki aha ubwo mutangiye ibihuha reka mbabise nigire gushaka agafaranga wihunga higi oya ntahungaze ubwo ngubwo umva ibyo mutangiye kuvuga koko byanyinjiriza iki mukamuri amara ntiwari ukwiye kwigira ntibindeba kuko ni ngombwa ko uherekeza umugore wawe mukajya ku kigo nderabuzima kwipimisha bakareba niba koko atwite mwasanga ari byo agahita atangira gahunda yo kwipimisha inshuro zagenwe nk'umugore utwite nyine ye ngo ngo iki ngo nta ngo nta Aya, kumva ari ibiki kayite Eh, kuko ibyo imana turabivugana yanjye.
ntashye ubu rwose nta mutima mfite natinze kugera kuri butike ubu mafaranga ari kuncika ba- nshashara bakijyana Eh, wibuke gutahana umuceri se mugabo mwiza akamba kandi uratangiye
mukamurigo we hi, ibyo uvuga nyamara wasanga ari byo do reba iyi nguni U- u- urebe n'iriya hmm? nticaye ngo nziharure niryo nta mahoro nabona hmm? zigira agataka karyoshye kubi hi? Yewe, uriya usanze ari byo dupfa na higiro rwose
burya se nta kabuza uratwite kayita oya se uravuga ukuri ubuze ibyo kurya itaka uhita unyibutsa ubwo nari ntwite ye byagenze bite Hmm? nawe se warabiryaga koko nagize ngo ni ngewe wakabije mukamuri waryaga itaka nawe njye naryaga buje yo kabyara Ye?
noneho rero Mm.
kuzajya kubwira habimana ngo ndashaka buje yo kurya Mm.
natwe ubwacu tutayicana byabaga ari intambara Oya. yego baba rero Hmm? ubwo se wa mugani we wazikuragaho kanyagawe nari kwirirwa ntayiriye se rikarema oya
ubwo nyine iyo nagiraga amahirwe tukabona amafaranga yo guhahisha ndakumva nakoraga uko nshoboye nkasagura kugura igiceri cya buji Yeah.
Yi, ku buryo nyine na- nakabyaga nk'icyumweru Yes,
maze Yeah.
ubundi nkahorana inkuru sasa
ngakumva mbwira no mu gicuku nkawugitse ntiyabima kako kamutera igiparu oya se akabyuka se Akijujuta, akambaza atari ko atari uko usanzwe ibyo by'inkuru z'igicuku zidasiba watandukanye nyuma nibwo naje kumenya ngoko no kuvuga amagambo menshi bijya biba kimwe mu bimenyetso biza ku mugore utwite
ubiki awe mukamuriko we uzi ko nziza amarira akaza neza umva nawe ubundi se wa mugani wawe awe reka nze gukomeza kwibutsa higiro urumva ejo zamperekeze ku kigo nderabuzima kwipimisha nawe ubundi aha
higira zonze kayitesi kuko arimo gukokora igitaka ku gikuta arimo kukirya ngo aramusenyera inzu kayitesi kandi yari yabwiye higira ko asigaye arwara ikirungurira afite n'isesemi ese babyeyi ni ukubera iki ari ngombwa kwipimisha ku mugore utwite inshuro zagenwe uko ari umunani hakitabwaho ibimenyetso biranga umugore wasamye kandi imbaraga zigashyirwa ku gihembwe cya mbere tubatumirire impuguke idusobanurire nitwa uwimbabazi francine nkaba nkorera mu kigo nderabuzima cya cyaratsi giherereye mu karere ka nyanza umurenge wa rwabicumu nkaba nkora muri serivisi yo gupima aba- abagore batwite yitwa sepeni ni ngombwa cyane cyane na minisiteri y'ubuzima yabidushyiriyeho ko umugore utwite agomba kwipimisha inshuro umunani izo nshuro rero zigenda zifite ukuntu zigenda zigabanyije bitewe n'umugore cyangwa se bitewe n'icyiciro umugore agezemo mu gihe atwite ubundi rero kugira ngo umugore amenye yuko atwite ikimenyetso cya mbere na mbere ni uko abura imihango umugore wese udafite ikindi kibazo udafite ubundi burwayi agomba kujya mu mihango buri kwezi iyo rero umugore abana n'umugabo bakaba bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se bataboneza urubyaro akabona agiye mu mihango ukundi kwezi akabona arasimbutse icyo gihe bivuze yuko ashobora kuba yara- yarasamye rero ajya ku kigo nderabuzima kimwegere cyangwa se irindi vuriro kugira ngo barebe yuko koko ko yasamye iyo dusanze rero atwite tutangira aho ngaho tumuganiriza tumubwira ngo turamupima ntabwo ahita ataha kuko ashobora gutaha akazahura n'iyindi mirimo akazahura n'ibimuhuza akumva si ngombwa ntagaruke kwipimisha inda ibindi bimenyetso umugore utwite agira icya mbere twabonye yuko agomba kuba yarabuze imihango kandi yaza no kwivura bakamubwira yuko atwite icya kabiri ashobora kugira imbaraga nkeya ashobora kugira ibintu bimwe na bimwe ahurwa n'ibindi akunda cyane akumva byamuhora iruhande ashobora guhorana isesemi agashobora kuruka ariko bikaba bigendeye he mu gihembwe cya mbere iyo arenze igihembwe cya mbere muri bya byumweru cumi na bibiri abenshi bigenda bigabanuka uretse ko atari kuri bose impamvu rero ashobora kugira ibyo bimenyetso ni iyihe ni ukubera yuko urumva umuntu yari asanzwe ari aho nta kindi kintu kimurimo noneho umugore iyo yasamye hari ikindi iremwa riba ryatangiye kuba muri we umubiri ntago ubimenyereye utangira kwirwanirira ukarwana ukarwana ukavuga ngo ushobora kuba ari umwanzi wanteye reka nirwanire nirwanirire iki kintu gi- gi- gi- kimvemo umubiri hagashira ukwezi hagashira abiri hagashira atatu umubiri utangira kubona ngo uyu muturanyi ni mwiza reka tubane impamvu ari ngombwa cyane cyane abagore tubashishikariza kuza kwipimisha inda utararenza ibyumweru cumi na bibiri icya mbere umwana nibwo aba ari kuremwa turi guharanira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'umwana dukumira impfu ndetse n'imugara ry'abana n'ababyeyi rero uyu mwana uyu mugore utwite mu gihembwe cya mbere umwana nibwo imana iba iri kumurema ingingo zose nibwo izishyiraho niyo mpamvu iyo uje hari inkingo tuguha hari ibinini hari inkingo ndetse hari n'ibizamini tugenda tugufatira kugira ngo dukurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana uri muri wowe erega umubyeyi aba abereyeho we akaberaho n'umwana uri mu nda kandi hari izindi nama tugenda tumuha zirimo indyo yuzuye zirimo kugira isuku zirimo ukuntu agenda yitwara bitewe n'igihembwe agezemo ariko cyane cyane icyo twibandaho ni igihembwe cya mbere cyo gutwita kuko nimba umwana ari kuremwa hari kuremwa ubwonko bizamutera imitekerereze myiza hari kuremwa ingingo ze zose kugira ngo twirinde ba bana bafite ibibazo bavukanye ibibazo by'ingingo cyane cyane ibinini dutanga byitwa feri urabona bifite akabara k'umutuku byongera rero amaraso iriya mpumuro ni nk'iy'amaraso ariko ntabwo byongera amaraso ku mugore gusa ahubwo bikomeza n'amagufwa ku mwana cyane cyane ay'urutirigongo ni ingenzi rero ko ibyo binini tugomba kubirya uko muganga yabiguhaye bitewe n'uko wagiye uza akagufatira ibizamini kuko buri mudamu wese uje ku gipimo tumufatira ikizamini cy'amaraso kugira ngo turebe ingano y'amaraso ye igezeye babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa kwipimisha ku mugore utwite inshuro zagenwe uko ari umunani no kwita ku bimenyetso biranga umugore wasamye kandi imbaraga zigashyirwa ku gihembwe cya mbere kubera ko bifasha umubyeyi kubona serivisi zose zikenewe ku buzima bwe ndetse n'ubw'umwana bana nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza duha akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero cyusa n'abatete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriye ko tugomba kugira isuku y'ibiryo by'umwana n'igihe umugaburira bizamurinda indwara ziterwa n'umwanda bityo bimurinde kugwingira kandi akure neza duhere ku butumwa bwa jeannette mu mirimo y'inyamagabe utubwira ko kugira isuku y'ibiryo by'umwana ari ingenzi kuko bimurinda indwara zikomoka ku isuku nke ibyo yagaburirwa mu gihe byanduye naho jean claude ntirenganya w'igicumbi ati ni byiza gutoza umwana ukiri muto gukaraba mbere yo kurya no kumwigisha ko ibyo atoraguye hasi atagomba kubirya kuko biba byanduye dusoreze ku butumwa bw'amani zabaye w'irurindo utubwira ko ababyeyi bagomba kwitwararika mu gihe bagiye kugaburira abana bakirinda umwanda kuko utuma na bya bindi bagaburiye abana bitabagirira umumaro ahubwo bikabatera indwara dushimire jeannette mirimo y'inyamagabe jean claude ntirenganya w'igicumbi na mani zabaye w'irurindo ku bitekerezo byiza batugejejeho mama korete turamushimiye bane inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubashyire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda ikiganiro gito mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice